Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbataa galgala keessaa sa'aatii lamaa fi walakkaadhaa jalqabee amma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22,25 fi 31 irratti Waashintan DC irraa sagantaa afaan Oromootiin karaa saatelaayitii tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam oltanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophiin keenya dilbata irraa qophii dargaggootaatii fi qophii dhandhamanna muuziqaa isiniif dhiyeessa. Kan isin keessummeessu ani Bafqaaduu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Amma gara oduutti darbina.
Akkam oltan oduu har'aan isinitti mo'anii Tigist Gammeeti. Pireezidaantiin Faransaay Imaanu'eel Makroon biyyi isaanii Itoophiyaan hulaa galaanaa qabaachuudhaaf carraaqqii mariidhaa fi seera addunyaatii fi biyyoota ollaa kabajuudhaan gootu in deeggartii jedhan. Makroon kanaan jedhan sanbata xinnaa kaleessaa daawwannaa gaaf tokkoo Finfinneetti godhanii bakka muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed wajjiniin marii geggeessanitti ibsaa gaazexeessitootaaf kennaniin labsii Ankaraa Itoophiyaa fi Soomaaliyaan muddee kudha tokko irra gahanillee simataniiru. Labsii jaarsummaa pireezidaantii Tarkiitiin geggeeffame hooggantoonni Somaaliyaa fi Itoophiyaa abbaa biyyummaa, tokkummaa, walabummaadhaa fi kabaja daangaa walii akkasumas qajeelfama seera idil-addunyaa keessatti tumaman chaartarii dhaabbata mootummoota gamtoomaniitii fi seera heera mootummaa gamtaa Afrikaa akka eegan ibsuun yaadatama. Pireezidaant Makroon ibsa kaleessa kennaniin Itoophiyaan hulaa galaanaa qabaachuudhaaf carraaqqii seera qabeessa taasisuu qarqaaruuf qophii ta'uu ibsaniiru. Faransaay karaalee kun marii itti gaafatamummaa qabuun galma ga'uu danda'u karaa seera addunyaa beekamtii kennuudhaa fi biyyoota ollaa kabajuun gahee ishii bahuuf fedhii qabdii jedhaniiru. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa karaa isaaniitiin hooggantoonni lamaan biyyi isaanii akkaataa itti hulaa galaanaa karaa nagaa argachuu dandeechuu irratti gadi fageenyaan mari'achuu ibsanii. Pireezidaantiin Faransaay biyyi isaanii Itoophiyaadhaaf carraaqqii karaa kanaan gootu laalchisee gaafii deeggarsaa dhiyaate fudhachuu isaanii beeksisaniiru. Abiyyi maxxansa X irratti barreessaniin hariiroon biyyoota keenya lameenii cimeet itti fufaa jira marii keenya turtiisaa Itoophiyaa keessatti hawwiidhanan eegaa jedhanii turan. Makroon dhimma biyya keessaa Itoophiyaas tuqaniiru dhimma waliigaltee Piriitooriyaa sadaasa bara 2022 mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraayiin mallattaa'ee fi waraana waggaa lamaa lubbuu nama baay'ee galaafatee xumurame. Makroon Faransaay namoota walitti bu'iinsa kanaan miidhaman deeggaruudhaaf fedhii guddaa qabaachuudhaa fi deemsa haqaa ce'umsaatiin olaantummaan seeraa akka kabajamu arguu akka barbaadan beeksisaniiru. Abiyyii fi Makroon masaraa biyyoolessaa Itoophiyaa haaromfame hanqarqaarsa yuuroo miliyoona 25 eejensii misoomaa Faransaay kenneen deebi'ee ijaarramee daawwataniiru. mootummaan Itoophiyaa muuzeemicha uummataaf banuuf karoorfateera. jimaata kaleessaa leellaa walitti aansuudhaan hidhattoonni islaamummaa gandoota naannoo mopitti eddugala maalitti geggeessaniin namoota digdamaa ol ajjeesu maddeen maalii keessaa lama beeksisaniiru. namoonni eenyummaan isaanii hin beekamin haleellaa kaleessaa guyyaa bananiin amma galgalaatti itti fufeen gandoota naannoo baadiyyaa gara jahaa sakatta'uudhaan gubuu isaanii maddeen kun sanbata xinnaa haaraa. beeksisaniiru maddeen kun akka jedhanitti namoonni haleella raawwatan doqdoqqeewwan baay'eedhaan dhaqanii ganda tokko haleeluudhaan namoota hunda ajjeesanii waan hundumaa barbadeessaniiru mootummaan waraanaa maalii bulchaa jiru yaadni hatattamaa amma ammaatti waan kana irratti kennin jiru biyyi afrikaa dhihaa maaliin gareewwan hidhatan alqaayidaadhaa fi garee islaamummaa wajjin hidhata qabannaan bara 2012 tuwaareg hordofuudhaan kaaba ishii keessatti hiddaan fageeffate wajjiniin wallaansoo qabaate jirti. bara si'as hidhattoonni biyyoota biraa naannoo sahal kibba saharatti babal'achuudhaan lafa qabatanii namoota kumaatamaan lakkaawwaman ajjeesaniiru adeemsa keessas miliyoonaan lakkaawwaman buqqisaniiru. hojjettoonni biyya alaa yuunaayitid isteets keessatti hojii barbaadan bara bajataa 2024tti viizaa argachuu keessatti milkaa'aniiru. dhaabbanni naashinaal faawundeeshin for ameerikan poolisii akka gabaasetti. hooggantoonni immigireeshinii iyyannoo viizaa H1B jedhamu harka dhibba keessaa harka 97 ol raggaasisaniiru. Kunis waggoota kudhan ol darban keessatti sadarkaa raggaasifamuu mul'ate olaanaa lammaffaa ta'uutu himame garuu milkaa'inni olaanaa ta'e kun yeroo dhiyootti hafuu danda'a. Kunis gareen pireezidaantii filatamanii Doonaald Tiraamp imaammata immigireeshinii daangeffame bulchiinsa isaanii kan duraa hoo deebise jedhan abukaatoon immigireeshinii. akkas taanan immoo daldala yuunaayitid isteetsi fi dhaabbilee kaanii hojjettoota biyya alaa ogummaa olaanaa qaban irratti hirkatan keessumattuu indiyaa irraa dhufan irratti dhiibbaa guddaa geessisuu akka danda'u abukaatowwan beeksisaa jiran. dhumarrattis haleellaan israa'el halkan darbe kana amma ganama dilbata har'aatti guutummaa gaazaa keessatti gooteen daa'imman shan dabalatee hoo xiqqaate namoonni digdamni ajjeefamuu isaanii qondaaltonni fayyaa paalestaayin himaniiru hooggantoonni israa'el gama biraatiin hoogganaan waldaa kaatoolikii kaatedraalii pirpaatisiyaa pizabeelaa gaazaa seenuudhaan miseensota hawaasa kiristaanaa xiqqaa naannoo san wajjiniin ayyaana qiillee akka kabajan hayyamaniiru. oduun har'aaf qabnu kanumaa qophii waan keenya hafanitti fufan.
kan hordofaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo qophii guyyaa dilbataa isinii darbuudha qophiin keenya ittaanu qophii dargaggootaati. qophii dargaggoota har'aa keessatti ogeessa fiilmiitii fi muuziqaa kan ta'e leencoo fiqiruu qabannee jirra. Waa'ee hojii isaa irratti galmoo daawitii wajjiniin marii taasisee jira. Waliin haa caqasnu.
Leencoo Fiqiruu umrii isaa dargaggummaatiin ogummaa artii keessatti nama hojii hunda galeessa ta'e hojjetaa jirudha. Lixa Oromiyaa magaalaa Naqamteetti kan dhalatee guddate Leencoon barnoota isaa sadarkaa lammaffaa achuma magaalaa Naqamteetti digrii isaa isa jalqabaas achuma yuunivarsiitii Wallaggaatti baratee bara 2019 eebbifame.
Leencoon egaa ogeessota muuziqii viidiyoo afaan Oromoo daariitti godhan. muraasa keessaa isa tokkodha. Ergaan muuziqii viidiyoo afaan oromootti makamee egaa amma gara waggaa shan fixeen jaha qabachuuf deemaa jira. So isaan kana keessatti immoo hojiilee uummati beeku muraasa nama biraan ga'uu yaaleera. Muuziqii viidiyoo afaan oromootti yeroo baay'ee hojii kan ammayyaas kan aadaas nan hojjedhaa irra caalaa garuu hojiilee eksperimentaalii ta'anii hojjechuun na gammachiisa. So amma kana duras hojiilee koo kan aadaa fi eksperimentaalii akkasumas immoo kan ammayyaa jedhamu uummata biraan qaqqabsiisuu danda'eera jechuudha. So amma immoo hundeessaa fi hojii gaggeessaa abbaa lataaktiin akka adaanidha jechuudha.
Hojii oodiyoo viizuwaalii yookaan immoo suur-sagalee kan sirboota afaan oromoo hojjechuutti gammadus jedha. Ogummaan inni barate diraamaa waan ta'eedhaa fi hojuma kanarra utuu jiru hanqina aartii oromoo keessa jira jedhetti fala barbaada akka tures hima.
Riisarchiiwwan muraasa gochuu yaale fiilmii afaan oromoo irratti maaltu hir'ate maaltu jira maaltu yoo itti dabalame wayyasa jedhu. Kanaaf qaawwaa guddaa ta'e kan natti argame immoo taatotadha. Rakkina taatotaa qabna. Kanaaf sana furuuf immoo mana barumsaa akkan banuu qabu sana keessatti immoo akkan leenjisuu qabu erga leenjisee booda immoo fiilmii mataa koo akkan hojjechuu qabuun hubadhee egaa ergasiitii namoota adda addaa wajjin haasa'uu yaaleera gara mana barumsaa kana banuu koo dura gara waggoota afuriin akka ture piroopozaaliinsa so namoota adda addaa wajjin kolaabireetii gochuudhaaf yaalii gochaan ture yaalii koo keessatti egaa hiriyaa koo amma paartinarii koo ta'een wajjin hojjechaa jiru gammachuu abrahaamiinan wal baree sana booda yaada kana gaafan dhiyeessuuf innis baay'eetti gammadee ture. Kanaaf inni biyya Ameerikaa jiraata. Anas hin jiraadha lamaan keenya walitti dhufneetu abbaa lataa aktiing akaadaamii hundeessine egaa barattootaa fi leenjii taatummaa aktiing for screen and aktiing for cg marsaa tokko laannee marsaa lammaffaa fi sadaffaa laachaa jirra. amma erga hundoofnee waggaa tokko xumurree jira jechuudha.
Yaada sammuudhaa qabdu hojiitti geeddaruun keessumaa aartii afaan Oromoo madda galii ta'uu hin jalqabne keessatti danqa cimaa qabaa kan jedhe leencoon sanas hojii suur sagalee sirboota afaan Oromoo keessatti carraa argate sirnaan itti fayyadamee akaadamii kana hojii lafa qabsiisuu akka hojjete dubbata.
Egereen keenya yaaddessa aartii keessatti keessumaa. Maaliif hojjette jenereeshiniin hin jiru taanaan dhaloonni hin jiru taanaan oomishamaa hin jiru oomishamus taanaan immoo calluma jettee qilleensa irra jirta malee qabatamaa lafarra jiraachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf industirii kana warri amma nuun oomishaa jirru waggoota soddoman afurtaman dhufaniif warra industirii fiilmii afaan oromoo aartii afaan oromoo to'achuu danda'anidha jenneedha kan oomishaa jirru. Sagantaa keenya akkuma isin jedhee acting for screen and acting for stage jedha shaakala nuti ilaannu warra marsaa jalqabaa acting for screenii acting for stage leenjii daanne qormaata isaanii immoo yuutuubii keenya irraa akkuma hordofaa turte namoonni baay'een hordofaa ture qormaata isaanii immoo bifa adda addaan jira chaalenjii gochaanii turre erga sana finnee booda ijoollee kana immoo fudhannee dirree irratti baanee fiilmii waraabaanii turre ji'a ji'aaf kilaasikeetti barsiifne ji'a ji'aaf piroodaakshinii irra turre waggaa tokkoof barsiifne jechuudha orreedii. Kanaaf isaaniin orreedii muuvii waraabnee jirra yeroo dhiyootti argaa dhageettiin qaqqaba yeroon isaa gaafa ga'u uummataafis ni hoobisina jechuudha.
Akaadamiin Abbaa Lataa barattoota isaatiif kan idileettis dabalata taatota hojii aartii biyyaalessaa keessatti muuxannoo gabbataa jedhaman qabanis bifa gorsaa fi kaaniin ni kennaa jedha leencoon. Dhiyeenyas Abbabee Baalchaa, Xilaawun Gugsaa warra barattoota kanaa fi muuxannoo qaban hiranidha.
Ijoollee kana saayinsii isaa barsiifnee kaane saayinsii itti himnee kaane dirree hojiitti yoo gadi gadhiifne ekspiraansii gatii hin qabneef ijoolleen kun mana kana keessaa gaafa ba'an chaalenjii guddaatti isaan mudata jechuudha. Garuu namni hojii sana keessatti jiraatee umurii waggaa dheeraa qabu yoo dhufee ekspiraansii qabu sheerii isaan godhe ijoolleen kun karaa lamaan isaa riichii ta'u jechuudha. Karaa saayinsiis waan saayinsii jedhu beeku karaa muuxannoos gaafa ba'anii industiriin biyya kanaa chaalenjii akkamii akka qabu bu'aa bayii akkamii akka qabu nama isaan dura jirurraa gaafa dhaggeeffatan salphumatti rakkoo booriif ta'an isaan dhufuu danda'u hin tilmaamu of qopheessuus jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan anis immoo irra caalaa muuxannoo namootaa baay'ee dhaggeeffadha. Muuxannoo namootarraas barumsa fudheera jedhee gatii namanuuf dhaloonni koos isaanirraa barumsa fudhatee beeyisadha jedhee namanaa jechuudha.
Abbaan koo daarii daargee kana baatee abbaa koo.
Rakkoo sana teenyee utuu akkas ta'e utuu akkas ta'e akkasiin taanee abaloota akkasiin goonee maarree maarree jennee sababa tarreessaa tururraa sababa sanaaf furmaata lafa kaa'utu murteessaadha jedhee yaada. Anis immoo maal ta'uun barbaada sababa sana furee sana booda immoo bu'aa argamu keessattis hirmaachaan industirii fiilmii kana keessatti yookaan immoo industirii aartii oromoo keessatti fufuu barbaada. Dhaloota koos dhaloota na duuba jiruufis sababa ta'uun barbaada karaa ta'uun barbaada.
Barattoonni Akaadamii Abbaa Lataa shantamaa ol ta'an jedhe Leencoon amma marsaa lammataatiin barnootarra jiraachuu fi yeroo gabaabaattis hojii fiilmiif dirreetti bobba'anii gabbisa barnootaa muuxannoon argachuu itti fufuu jedheetu jira. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii guyyaa dilbataa isinii darbudha. Qophiin keenya itti aanu qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin muuziqaa har'aa sirboottan eenyuufaa qabatee dhiyaateera laata. Waliin haa caqasnu. Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dofqaadhu Morodaati. Qophiin keenya har'aa kan bara kuma lamaa fi digdamii afuriif isa jalqabaati. Irra deebiidhaanii baga geenyee jechaa amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeerra qophii galgala kanaa sirba dammuu abbabaatiin yoo jalqabne hoo na bubbuta.
Kan hordofaa jirtan qophiidhaan namanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa isinii darbuudhaan qophiin keenyatti bufee jira. Amma immoo gara Andu'aalam Goosaatti ceenaa kolfime. irra deebi'anii sirban keessaa kan adda dureedhaan beekamu Nugusuu Taammiraati. Sirba Abbituu Kabbadee kan Nugusuu Taammiraatiin deebi'anii sirbaman keessaa shurrubbee Minkaariitee kan jedhu dhaan isin dhiyaata.
Shurrubbee Minkaariitee geggeesseen biraa dhufa garaa koo jabaa dhufa. Shurrubbee Minkaariitee. Geggeesseen biraa dhufa garaa koo jabaa dhufa. Wallaggaa yaalii dhabiiftuudha kan gibee konkolaate. Waldhabneeree shurrubbee kooftaraan citee tokko yaade. Harargee yabaa biiftu bakka dawaash konkolaate. Waldhabneeree shurrubbee kooftaraan citee tokko yaade. Geggeesseen biraa dhufa garaa koo jabaa dhufa. Shurrubbee Nkaarite geggeesseen biraa dhufa garaa koo jabaa dhufa. Mar'ataan jajjaba naase haraa sukkaan mana saate. Shurrubbee Nkaarite geggeesseen biraa dhufa garaa koo jabaa dhufa. Shurrubbee Nkaarite geggeesseen biraa dhufa garaa koo jabaa dhufa.
geggeesseen biraa dhufa garaa koo jabaa dhufa. Shurrubbee kaaridee geggeesseen biraa dhufa garaa koo jabaa dhufa garaa koo jabaa dhufa garaa koo jabaa dhufa garaa koo jabaa dhufa.
Kan hordofaa jirtanii qophii dhandhamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbudha. Qophii kana keessatti sirboottan wallistoota Oromootiin sirbamanii alattisiin sirboottan aartistoota biyya alaatiin sirbamanis isiniif dhiyeessina. Seenaa sirbitoota sanaatii fi sirba isaaniis darbinee darbinee isinitti himna. Qophii keenya har'aa keessatti sirba biyya ollaa Sudaanii arganne waliin hadhannaman. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
dabarna hubeedhaan jalqabna wallaalli haa baduu tattabne dubbifna wallaalli dukkanaa ijaa qalbii doomsa barnoota filannaa isa jiru ibsa kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna qonna babal'isaa. warshaadhaas jabeessa waan jireenyaaf tola hunda argamsiisa hundi haa jabaatu daddafnee karaana isaan waliif himne walirraa baranna.
Hordoftoota keenyaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo torbanitti sanbataa fi kibbata kan isinii dabarsu qophii namoota muuziqaa kan har'aa kanumaan raawwatamu. Torban dhufu qophii biraatiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a. An Bafqaaduu Morodaati. Nagaatti bulaa.
Leenci kan foon qofa nyaatu. Luknatu waan argee nyaatu. Sagaleen Ameerikaa dilbataa qophii saatalaayitiidhaan dabarsu kanarraa asuma irratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Ambafqaaduu Murodaati. Qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.